iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ni amakuru ikibazo cyo gutura ni ku mpunzi z'abarundi i murongwe umufundi yaranyubakiye kugeza ubu n'ubu yaramaze kunsohora amafaranga twararindiriye turabura urumva bakubwira ngo bazoyonka amatelefone hamwe baratwugururira abandi ntibabugururire uyu ni buhungu pascal umwe mu mpunzi z'imurongwe ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo naho mu rwanda ni ukwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu mbere y'aya makuru rero tubanze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na aloyizi bigirimana aroye umwanya n'uwawe perezida wa algeria abdelaziz buteflike jokuwimana yaragenye leta nshasha irongowe na nuredine beduwi aheruka kugenwa mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere nk'uko amakuru ava mu biro vya perezida yabishikirije televiziyo ya leta yatangaje ko umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ahmed gad salah aheruka gusaba ko buteflika atanga imihoho yagumijwe mu mwanya w'umushikiranganji wo kwivuna abansi buteflika ntaheruka kuboneka ku mugaragaro kuva muri bibiri na cumi na gatatu aho agaragariye ko afise ingwara yo mu mutwe arasagirijwe kandi n'abanyagihugu bamusaba kuva ku butegetsi nyuma y'aho atangarije ko agiye kwitoreza manda ya gatanu ariko mu ntango z'uku kwezi guheze yavuze ko ashobora kutazohiganwa acayunguruza amatora yari kuba mu kwezi kwa kane ku rindi genekerezo atatangaje ibyateye agashavu abanyagihugu biketse ko agiye kwiyongera iyindi myaka ibiri ku butegetsi umwungere wa ekereziya katolika y'isi yose papa francisco ejo kuwimana yasabye kwihanganirana hamwe n'amahoro ni mu nkuka y'imisa y'abakatolika baharurwa mu bihumbi mu rugendo yarimwo muri mexique ibihumbi by'abakristo benshi abimukira bakomoka mu gice cyo muri afurika yo munsi ya sahara bari buzuye katedrali y'iraba ku murwa mukuru mu gihe yariko arasoza urugendo rw'iminsi ibiri muri ico gihugu co mu buraruko bwa afurika kigwiriyemwo abayisilamu yabwiye abakristo biwe ko atari ngombwa cyane kuba benshi mu gihugu ahubwo ko igikuru ari ukubaho bubahiriza neza inyigisho za ekereziya abakatolika ni bake cyane muri maroke igihugu cyiganjiyemwo abayisilamu abakatolika baharugwa hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itatu na bitanu ku banyagihugu b'igihugu cyose hamwe bagera kuri miliyoni mirongo ine hano muri amerika leta ya donald trump ejo ku imana yasabye igihugu cya mexique hamwe n'ibindi bihugu bitatu byo muri amerika yo hagati guhagarika ibihumbi by'abimukira batagira ibyangombwa bariko barerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika umunyamabanga mukuru w'imfatakibanza mu biro vya perezida white house niwe miki marveni yabibwiye ibihugu vya mexique guatemala honduras na el salvador mu kiganiro yahaye televiziyo abc news yaha muri leta z'ubumwe za amerika yagaragaje ko perezida trump ashobora kugara urubibe amerika ihana na mexique mu minsi iri imbere kandi ko ashobora guhagarika imiliyoni amajana atanu z'amadolari amerika isanzwe ifashisha ivyo bihugu mu gihe ivyo bitokorwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano muri amerika christine nielsen mu ndwi iheze yarasinye amasezerano y'umutekano w'urubibe na guatemala honduras na el salvador amasezerano agamije guhagarika abimukira binjira mu gihugu cya amerika mu buryo butubahirije amategeko no guhagarika ibiyayuramutwe byinjira muri amerika bivuye muri ibyo bihugu agahengwe ko guhagarika intambara hagati ya israeli n'umuhari hamas kasa n'uko kari kubahirijwe ejo kuw'imana aho israeli yaretse ibidandazwa byinjira muri gaza ndetse n'ibikorwa byo kuroba byongera kurekurirwa mu ibahari mediterane agahenge ko kuw'imana kabonetse inyuma y'iminsi yaranzwemwo n'ubwicanyi aho ibisasu bya rokete byatewe n'abanyepalestina muri israeli mu kwihora israeli nayo icitera ibitero by'indege ibihumbi by'abanyepalestina baragize imyiyerekano igaza ku munsi wa gatandatu bane barishwe n'abasirikare ba israeli mu gihe bariko begereza uruzitiro rwa israeli ugutangaza intsinzi ku muhari w'iterabwoba leta ya kisilamu kwatanze icyizere ku banyesiriya imiryango yabo yanyurujwe n'uwo muhari aho ibihumbi by'abanyagihugu bariko barasaba abarwanyi bashigikiwe na leta zimwe za amerika kuvuga aho ababo bari abarwanyi ba force democratique sirien mu ndwi iheze niho batangaza ko bigaruriye burundu igisagara ca baguzi mu buseruko bwa siriya barokora ibihumbi vy'abasivile bakoreshejwe nk'inkinzo n'abakora iterabwoba kubw'ishirahamwe ryo muri siriya riharanira agateka ka zina muntu abanyesiriya bashika ibihumbi mirongo ibiri nibo banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu kugeza ubu rero ntibaraboneka intambara y'abarwanyi bashikiwe na leta zimwe za amerika yo gufata uburaruko bushira ubuseruko bwa siriya yamaze imyaka itanu muri iyo myaka umuhari w'iterabwoba leta ya kisilamu ukaba waratakaje akarere kanini wari warigaruriye harimwo n'igisagara raka wari umurwa mukuru wabo
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu ni mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
u rwanda ruritegura kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mugenzi wacu edi rwema ijwi ry'amerika ryamutumye i kigali mu rwanda kureba uko byifashe uko bitegura n'uko bazibuka edi turi kumwe kuri telefone edi uraho urakomeye uraho neza thomas kamirinda urugendo rwabaye ruhire urugendo rwabaye ruhire kabisa nagezeyo amahoro nuko nuko noneho rero wasanze abanyarwanda barimo bitegura gute kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu
navuga ko ibikorwa nyirizina by'imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu umuntu yavuga ko byahereye ku munsi wa gatanu wa gatandatu ubwo habaga ibikorwa byo gusukura inzibutso hirya no hino uzi ko buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi hano mu rwanda bagira umuganda kuri uwo munsi rero igikorwa cy'umuganda bagihariye gusukura inzibutso mu gihe hateganyijwe kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ariko hagati aho hari n'ibindi bikorwa byinshi birimo kuba hari inama mpuzamahanga iteganyijwe muri iki cyumweru hano i kigali mu rwanda ni inama ku bijyanye na jenoside n'uburyo isi abatuye isi bafatanya kugira ngo bashobore kurinda indi jenoside kugira ngo izongere kuba itazongera kuba mu mbabarire hanyuma ikindi gihari ni uko hazabaho nanone gushyingura imwe mu mibiri yabonetse hano mu mujyi wa kigali ibyo bizaba kuwa kane hanyuma ibirori nyirizina cyangwa se gahunda nyirizina izaba ku cyumweru itariki zirindwi ubwo hazabaho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu amakuru atugeraho ni uko hari abakuru b'ibihugu batandukanye batumiwe bazaza kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi edi ndagushimiye rero ubwo ngubwo ndizera ko wabonye uruhushya rwo gutangira gukora akazi ijwi rya amerika ryagutumye twizeye rero nyine ko uzakora akazi neza komera urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abarundi barenga magana ane na mirongo inani baba mu nkambi y'impunzi ya murongwe ni mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bafite ikibazo cy'amazu kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize hcr ntibaha amafaranga yo kwishyura abafundi babubakira ni inkuru y'umunyamakuru wacu w'ijwi rya amerika rero vedaste ngabo uri i murongwe izi mpunzi ziri muri aya mazu zifite ubwoba yuko abafundi bashobora kuzayabakuramo bakabura iyo berekeza kuko abafundi bamaze igihe kigera ku mwaka bubatse amazu ariko impunzi zikabura amafaranga yo kwishyura kuko ishyirahamwe rya aseri hari impunzi zitaraha amafaranga y'inyubako buhungu pascal ni umwe mu bubakiwe amazu ku bwiwe bavuga yuko bigoye gutahura ukuntu hari abantu baje mu kwezi k'icyenda k'umwaka ushize bahabwa amafaranga ariko iyo bamaze umwaka wose nta mafaranga na make barahabwa yo kwishyura abafundi nka jewe ndamaze umwaka wose ndi ngaha muri iyi nkambi umufundi yaranyubakiye kugeza ubu n'ubu ariko aranyi- yaramaze kunsohora amafaranga twararindiriye turabura urumva bakubwira ngo bazoyenka amatelefone mugabo mwayo matelefone ugasanga telefone hamwe baratwugururira abandi ntibabugururire n'ubu nka jewe nk'akarore k'iwanje maze umwaka wose by'ukuri sindaronka n'amahera cumi uwo mufundi yambwiye ngo nta kuntu ushobora kuba mu nzu ndakubakiye umwaka wose uguma uyiryamamo genda wishyuze haseri hama izindi ihe ndaguha amafaranga ubu rero uwo mu- abo bantu bajejwe haseri baguma batubwira ngo rindira rindira kuko baguma baduhenda ngo buri mwanya ubusanzwe impunzi z'abarundi ziva mu nkambi z'agateganyo za kavimvira sange monge monge zitira mu bihangare byo mu nkambi ya murongwe hanyuma ishiramwe rya seri rifatikanye na idesi ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi rikabaha ibibanza byo kubakamo ndetse n'amafaranga yo kwishura abafundi bitewe n'abantu baba bari ku ifomu nk'uko bisobanurwa n'uwimana make umwe mu mpunzi zubakiwe na aseri haseri yari yari ifise ishyirahamwe ryayo ryitwa aides yari rijejwe kubakira abarefugee icyo gihe babaha ibiti bakabaha n- n'imbaratisho bakabaha amashitingi mbese ibintu byose bikenewe mugabo kubi- kuri aba bashasha abantu bagizwe n'ikomva munani bangana n'abantu eh, bangana n'amafomu ij- majana atanu na mirongo ibiri na zitatu barabahinduriye sisiteme y'ukubaka ubu bababwiye ko bateza kubaka bakoresheje gufyatura amatafari iyo sisiteme nayo ingene yahindutse yaje mu busuma n'ubunyonyezi no kutumvirizanya kutu- ku- kurengeje cyane batubwiye yuko umuntu witaye imwe ni ukuvuga umuntu ari ku ifomu ari umwe ate- bateza kumuha idolari ijana na mirongo ibiri n'indwi bagaca bamuha n'idolari mirongo itatu na zitatu kugira ngo akore wese bagaca ba- bongera bakamuha ni bashi imwe bakongera bakamuha n'udusumari mugo tuje kuraba twaje gusanga harimo abantu benshi baza kwiraba bagaca basanga ku mazina yabo hariho abandi ba- bagiye kuba- kubasinyira ibintu bagasanga barabitwaye ayo madorari bavuga ngo bararungitse bateza kurungikira abo bantu majana atanu na mirongo ibiri n'indwi na na batatu mugabo barungitse barungikiye ku bantu mirongo icenda bonyene bica bituma rero naho benshi babyinjiyemo baka- bagafyatura ntibyashobotse kuko bafyatuye mu mvura kandi naho iyo mvura yari ihari ntibagira icyo bavomamwo n'abaronse icyo bavomamwo izo bashi bazikoresheje amazi akabura amabombo yonyine ubwayo kenshi yama yacikaguritse mu nkambi tukabura amazi Tangimana Janine asaba aseri ko yakemura iki kibazo cyabo vuba na bwangu kuko abafundi babarembeje basaba amahera kuko nange sindigera ndonka amara n'umunsi n'umwe abo turi kumwe bose bararose amahera baguma rero baza kumfata ngo nindabaha amahera kandi nange batara- ntarayaronka ku ruhande rw'abafundi bahamya yuko bazagura amagufuri bagafunga buri nzu bubatse haseri nikomeza gutinda kwishyura impunzi bubakiye amazu nk'uko byemezwa na nizigama reveriyani umwe mu bafundi bubatse amazu yo mu nkambi ya murongwe jewe niyahe akarorero je ndafise inzu ishika ku cumi na zitanu nubatse kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze ariko naho biri uko muri izo nzu hariho inzu zishika kuri zitanu n'ubu ntarapfa ndosemwo amahera atanu abo bavuga ko batarigera baronka uruhera rumwe muri ico kiringo rero tuvuga ko atari umuhera rumwe rero twe turafise ingingo yuko tuvuga tuti rero ngomba nzofate dufate ingingo nabo twagiye turazikorana yuko twurondera amagufuri tuze kuzugara hanyuma asere izoshi zifata ingingo yuko twugara inzu z'abandi hanyuma ze batuburanye twe natwe ni twamara kuzugara bazoheza tuza twisigwe tuvuga tuti none kubera iki abandi barose natwe tu- abandi babo bakabura abandi bagahembwa ntiduhe ntiduhembwe rero twege twacumuye iki ishyirahamwe ry'itumanaho rya vodacom ari naryo rishinzwe kohereza amafaranga mu matelefone y'izi mpunzi kugira ngo nazo zishyure abafundi rivuga yuko rikomeje gufungurira impunzi mpesa mu gihe barindiriye haseri ko ibahaye ayo mafaranga kugira ngo nabo bayoherereze izo mpunzi twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'abafundi bubakiye impunzi ariko ntibabone amafaranga ntibyadukundira ariko mu nama haseri igenda ikorana n'abaserukira impunzi zo mu nkambi ya murongwe ibamenyesha yuko iki kibazo cy'amazu yubatswe ariko akaba atarishurwa iri kureba uburyo nayo yakwishurwa vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurengo yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo noneho tujye mu rwanda aho urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza rwa nyesi ntamabyariro wigeze kuba minisitiri w'ubucamanza kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ntamabyariro aregwa ibyaha bya jenoside yajuriye asaba urukiko gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'ibanze erika bagira ubusa yadukurikiraniye iyi nkuru madame agnès ntamabyaro niwe watangiranye ijambo mu rukiko rw'ubujurire agaragaza impamvu yamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere yabwiye urukiko ko agifatwa yamaze iminsi mirongo itatu atarya atabona amazi yo koga kandi ko henshi muho yabaga afungiwe yabaga atahazi ubushinjacyaha bumusaba ko ibyo avuga yagombye kuba bitangira ibimenyetso ariko uyu wari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi akavuga ko ntaho yakura ibyo bimenyetso kuko ngo ababifite ni nabo babimukoreraga kandi badashobora kubyemera yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha muri tanzania madame ntamabyariro yavuze ko we nta ndishyi yaka ubutabera bw'u rwanda ariko butakambira ngo buce inkoni zamba ku gihano bwamuhaye bukigabanye umwunganizi we mu mategeko metre gatera gashabana yavuze ko uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi agifatwa ngo dosiye ye yashyikirijwe urukiko nyuma y'imyaka ine yasobanuye ko yatangiye kuburanishwa nyuma y'imyaka icumi afashwe byakongeraho ubu bujurire agasanga hashize imyaka makumyabiri n'ibiri uwo yunganira atarabona ubutabera ntamabyarira avuga ko yashimuswe n'ingabo z'u rwanda mu gihugu cya zambia aho yabaga nk'impunzi zimutwara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zimugejejeho zimwuriza indege aboshye ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana bonaventure ruberwa buvuga ko uretse kubivuga gusa nta mabyariro nta kimenyetso abitangira buravuga ko hashingiwe ku mategeko yagenderwagaho igihe yafatwaga busanga nta tegeko ryishwe buravuga ko nta mabyariro aregesha raporo z'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international wanditse ko yabuze kandi ko iki kitafatwa nk'ikimenyetso mu rukiko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuvuga ko yashimuswe n'ingabo z'u rwanda nta gaciro byahabwa kuko zitari zifite ububasha bwo kwinjira ku butaka bwa zambiya buravuga ko imyiregurire ye yuje amatakirangoyi kuko mu magambo yabwo nta mabyariro yisanze mu kivunge cy'izindi mpunzi zatahaga ziva ikongo ageze ku butaka bw'u rwanda arafatwa arafungwa bwana ruberwa aravuga ko asanga harabayeho icyo yita gukora iyo bwabaga ngo nta mabyariro aburanishwe hubahirijwe amategeko mu gihe n'ubushobozi bwari buke mu butabera asobanura ko n'igihe yafatiwe hari ibihumbi bisaga ijana byari bifunzwe bikeneye ubutabera kandi nta mwihariko wari kuri nta mabyariro uretse kuba yari yarigeze kubaho umutegetsi yavuze kandi ko dosiye yari nini bityo ko ari imwe mu mpamvu yatumye urubanza rwe rutihuta uko abishaka yeretse urukiko amakarito abiri apanzemo imishandiko y'impapuro z'iyo dosiye baburana ku byo urego avuga ko yakorewe iyicarubozo ubushinjacyaha nabwo buvuga ko yagombye kugaragaza raporo ya muganga igaragaza iryo yicarubozo ku cyo gushimutwa kandi bwana rurego uhagarariye ubushinjacyaha aravuga ko byibura uregwa yagombye kuba agaragaza icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kigaragaza ko yamubuze nk'impunzi zari zifite muri zambiya nta mabyariro yatse ijambo avuga ko hari icyemezo cya polisi y'igihugu cya zambiya kigaragaza ko yashimuswe kandi ko yagishyikirije abacamanza ba mbere bakakirengagiza anareba kuba icyitso cy'abakoze jenoside kuyibashishikariza no kubashyigikira ibi bishingira ku ijambo y'uwari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabaza ashinjwa ko yavugiye ku kibuye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nta mabyariro aravuga ko inkiko zabanje zarisobanuye nabi ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga abahutu kwica abatutsi n'amabyarira abwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko yafashe ijambo asaba inzego z'ubutabera gushyiraho umwete bagakurikirana abakoze ibyaha by'ubwicanyi n'abatarashakaga kubihagarika ariko inkiko za mbere zasobanuye ko muri iryo jambo yakoresheje imvugo izimije ihamagarira abahutu kugira umwete mu bwicanyi nta mabyarira aregwa kutitandukanya n'abicanyi akavuga ko atabona uburyo atitandukanije nabo mu gihe yahamagariraga inzego z'ubutabera kubakurikirana aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bamushinja bamukoreye icyo yita akagambane kuko ngo harimo abavuga ko baje kumushinja mu rukiko barakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose ariko atungurwa no kubabona mu rukiko bambaye imyenda ya gisiviri asaba urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro ibyabaye mbere byose mu zindi nkiko no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko ubusabe bwe nta shingiro bufite madamu anyesi ntamabyaro w'imyaka mirongo inani n'ibiri yahoze ari minisitiri w'ubutabera avuga ko yafatiwe zambiya mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri interineti uwazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com abaturage bo mu karere ka rusizi ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bafite ikibazo cy'amazi meza batunzwe nayo mu migezi itemba ashobora no kubatera indwara birumvikana kubera isuku nke ubutegetsi bubizeza ko bitarenze amezi atatu bazaba babonye amazi meza umunyamakuru wacu temistocles mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru
ni amazi y'umugezi wa rubwira suma ku gice cyawo gihuriweho n'imirenge ya gikunda mvura na bugarama mu karere ka rusizi aha abana baridumbaguza muri ayo mazi bigaragara ko asa n'ibiziba abandi ku ruhande abakuru n'abato bavoma yo kujya gukoresha mu ngo kuki muvoma hano muri rubyiruko none se twabigenza gute nta handi twavoma niyo mazi tuvoma tukanywa tugatekesha tukamesesha niko ariho tubona nyine ndaza nyine nze kuvoma nkureho ayo ntekesha ndinywe tukarabe ntayo nta yandi nariya dukoresha nta tiyo riba mu mudugudu wacu iri ngiyi aya mazi ya rubyaro niyo yadukujije n'uku nguku tungana niyo tukinwa ku bafite amatungo aya niyo mazi bayashoramo bagahindukira nabo bakayavoma akaba ariyo bakoresha mu ngo bakanayanywa kubera kubura uko bagira ingurube inka ihene n'intama byose nyine bikaza bikanywera muri iyi rubyiro n'abantu tugasangira twese nyine kubera ko ariyo mazi nta kundi nyine tubifata nk'ibisanzwe kubera ko tubona ko nta matiyo nta niko kose tunywayo nyine tunywa rubyiro ingaruka z'aya mazi yanduye ntizibura kwigaragaza cyane cyane ku bana bato nyine inzoka ntizabura n'izindi ndwara ntizabura kubera ko aya mazi ari mabi nibwo kurwaragurika ugasanga nyine ubuzima buri gucanga benshi ugasanga ubwana buri gukura bugwaragurika ari iyi rubyiro nyine uriya wanjye niwahoze ukoraho zaramwishe n'imibirizi nagezeyo mbese na make banyandikiye tasipeni ngira n'imibirizi ku mpamvu z'inzoka saha muri bugarama na gikunda mvura gusa iki kibazo cy'ibura ry'amazi meza kiri kuko abahatuye bagisangiye n'abo mu mirenge ya butare na bweyeye abo barimo abavoma mu mugezi wa ruhwa ugabanya u rwanda n'u burundi cyangwa mu yindi migezi itembera aho batuye iyo ntabonye uburyo bujya kuvoma ruhwa hari ahantu tujya kudaha ibizi bise ngo ni rwanzoka ahantu tujya kuyora ibyo bya rwanzoka ni ibintu usanga harimo ibintu by'imiserebanyi ibikeri bisimbuka ni ikinamba gutya abazi kubumba amatafari bavoma mu ki babumbisha uretse ibibazo by'indwara ziterwa n'amazi mabi ku bavoma muri ruhabo bavuga ko bajya banahura n'ibikorwa by'urugomo rw'abaturanyi babo bo hakurya y'uwo mugezi hari igihe badushabije amabuye guhera mu ma saa sita batujyana amagurudu imyenda y'abana bigaga byose barajyana ibya kabiri barajyana igihe rwose twarakomerekeye bamwe baranavunika yatwagirira ibibazo bitewe n'uko abarundi bo hakurya bimwe bigeze badutera amabuye babuza abavomyi kuvoma ngo rero kuva icyo gihe umutekano warakajijwe ariko na n'ubu ngubu ntushobora kujyayo nyuma ya saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe ngo uvome amazi uvuga ngo ayo masaha guhera saa kumi ni ingabo ziba ziri gutembera kuri uwo mugezi wa ruhu ubwo umuturage iyo atarajya kuvoma aba yemerewe kujyayo aha rero bagatakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibafashe kubona amazi meza icyifuzo cyacu niko twabona natwe nyine amatiyo mu midugudu yacu y'ubudehe tukajya tunywa nyine amazi asobanutse pana tutanywa babiri bwamesiramo ibyayi by'abana n'abaruka bose baza bagatana mu ruzi kubona unywa amazi binyuragute biri gusimbuka ukayadahisha amazi ukanywa wanga gupfa kandi n'ubundi buryo ubupfuye iyo unyweye imyanda uba upfuye mu by'ukuri nyabureka abayobozi mujye munadutembera musura murebe ko ibi bintu tuvuze ari ikinyoma murebe ukuntu abantu babayeho inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zivuga ko zatangije gahunda yo gukwirakwiza amazi meza zikizeza abo baturage ko mu gihe kitarenze amezi atatu icyo kibazo kizaba cyabonewe umuti icyo navuga ni uko ntabwo ahantu hose hakenewe tubasha kubagerera icyarimwe ariko by'umwihariko muri mirenge wavugaga gikunda mvura bugarama bweye butare dufite umushinga uri gukora umuyoboro w'amazi uzasubiza bimwe muri ibi bibazo ni umushinga watangiye mu kwezi kwa kabiri k'uno mwaka umwaka turimo bibiri na cumi n'icyenda ku buryo twizera ko tuzajya kurangiza aya mezi atatu ari imbere kugira ngo turangize umwaka w'ingengo y'imari turizera ko ibikorwa bizaba bigeze ahantu hashimishije ku buryo ibisubizo bizaba biri kugenda biboneka uwo ni bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi ikibazo cy'ikwirakwizwa ry'amazi meza gikomeza kuba ingutu hirya no hino mu gihugu mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi yo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yateganyaga ko uwo mwaka usiga nta munyarwanda n'umwe udafite amazi meza iyo ariko yaje kunanirana yimurirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho imibare y'inzego za leta igaragaza ko umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani wasize ikwirakwizwa ry'amazi meza mu gihugu riri ku gipimo kirenga gatoya mirongo inani na gatanu ku ijana Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika noneho tujye kuri iki cyegeranyo cya Dudu Diene uyobora komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byaha byakorewe mu Burundi yemeza ko uburenganzira bwa muntu bukomeje guhonyorwa mu Burundi ariko leta y'u Burundi yo irabihakana birumvikana ni inkuru ya Eloge Wirika neza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya Ico cegeranyo cyo mu gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ugiye kwibanda kurusha ku bijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe c'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba indyane canke ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bifatiye ku matora muri rusangi uwo mugusigura kubandanya no gutohoza ku ngaruka mbi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rigira umukuru w'uwo mugwi Dudu Diene amenyesha ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ingendo ingendo yo kwanka gukorana n'ibisata vya ONU bijejwe atakazi na muntu utorera tanga no kugara Burundi ibiro vy'igisata ca ONU kijejwe atakazi na muntu ku 28 ukwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi ico gihugu carinjiye mu masezerano agwanya kuboreza gufa abantu ikanemera kwakira ivyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubushu ikindi kibabaje uwo mugwi urongowe n'uwo munyesenegali n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwumwe abawugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi ko icihutirwa kuri leta ritegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu ijana ku ijana ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu ikindi avuga kimuteye amakenga ntiburabuzwa n'icwa rya bamwe mu bike bikekwa ko batatoye muri kamarampaka yo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani canke batayemeje asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira amenyesha ko n'intererano zako imiryango isanzwe ikenye cane ariho nyangwa ry'agatayakazi na muntu raporo yasomwe kandi igaruka ku mitahe yasohorewe major pierre buyoya yahoze arongoye igihugu c'u burundi n'abandi cumi na batandatu bahoze abategetsi mu nzego za leta ivuga ko icaha bikekwa ko c'urupfu rwa perezida melchior ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunywanisha abarundi sever nk'uko amasezerano yarusha yabitegekanije ivyashikijwe na diene n'abo bakorana ntivyanyuze martin ivy'abandi umushikiranganji w'agatayakazi na muntu mu burundi mugabo ntivyanamutangaje nk'uko abisigura ni raporo vy'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yerekana yerekana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa kw'atakazi na muntu usanga yinjira mu vy'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta turamutuvuga yuko ijya komisiyo ari ya politike gusumba yuko yo ije kuraba vy'agatakazi na muntu ico dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ivyatsi ibikorwa biva muri urya mugwi twebwe tubona rero yuko ibintu vyifashe neza kandi abo dusigurira baravyumva kiretse bari muri urya mugwi ako nawe nyene bazi ukuri nga bagashaka gukora ivyabo ivyo bakora vyose gabriel rusiri arongoye ishirahamwe orikome akaba ari ni geneve aho ico cegeranyo casomwa asanga hari iyindi ngendo yofatwa mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse ibi navyo bijanye n'agatakazi na muntu muri rusangi hari ababikurikirana babiraba twebwe ntavyo twoja mu gisata cacu ibi vy'uko abantu banyuruzwa twebwe turavyumva mu iradiyo babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ntibitahari sinibaza ko vyo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu ntaheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bica bigora leta ubwa mbere ntibemera ko barakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko hari ibibazo mugabo ndiko ndakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ndabitorere umuti imbere y'uko mututorwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu babona ko ibijanye n'umwidegemvyo mu vya politike vyorabirwa mu bukene bw'imigambwe imigambwe ntizopfinganya no mu rugo abana ntibangana no mw'ishamba ibikoko ntibingana ni ukuvuga rero hari ibikoko bikuru bisumba ibindi no mu migambwe imibereho niko vyibaze mu vyifashe mu burundi ni igihugu gifise imigambi myinshi kandi kubera umuzo w'iyo demokarasi canke ivyo vya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe kuja nahanahana reka n'ubukene bw'imigambi kuko na twebwe canke n'umugambi sendevye kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambi ntizongana rusiri nawe agaruka ku biranga intwaro yitaho abanyagihugu ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kuyivuza ata kibazo kirimwo ubwa kabiri kuyiga atangorane ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura ata kibazo kirimwo ubwa kane kuronka aho baba atangorane n'imwe irimwo ivyo navyo murabizi mu burundi nakagwe k'abantu gatoyi cane cyane hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwanka ukuri we wumva ushobora gukira gute imigenderanire mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata ca ONU kijejwe atakazi na muntu yatanguye mu mwaka wa 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ivyaha vy'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora mu masezerano ya sentare mpanavyaha CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kiba kibaye igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyi nkuru rero ya eloge wirika neza dushoreje aya makuru ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza murakarama